ubuziranenge maze iterambere ry'igihugu rishinge imizi
bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana maritina arahirira mugaga ko azabanira rusiya nka mushiki we ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino wiriwe kadi
E, mbe wiriwe maniho Sha, nakwirirwa kwanjye rwose ubukene bwanyegetse ku gasino kuri kw'imana Mm.
umuhungu wawe yaraje anjugunye imfunguzo za moto nshya arigendera Eh, mbese niko yabigenje Sha, nako yabigenje yaraye rero a- yaraye atanye moto y'igitonore ikiri mu mashashi
ese yatangiye gukoresha moto nshyashya mama Mm, cyane rwose Eh.
ariko yambwiye ko ngo ngo ni iyamugaga yamuguriye ngo ngo azajya yishyura buhoro buhoro uti Eh, moto nshyashya rwose uzi ko yagiye kunsengerera ubu moto twaraye tuyitashye pe asikiwe Mm, urumva iyo mbwa ye u- ugize ngo ikimaniho icyo utumvishe ni iki
oya o- oya bisobanure neza imbwa ni umuhungu wanjye cyangwa ni mukuru wawe bose kimwe ntambwa nta mbwebwe imisega gusa ye ubwo se urumva kugira ngo mugaga a- a- amushuke nawe yemere bitari mu rwego rwo kungambanira bandwanya ariko shamba niho uzi ko burya tubana ntakuzi ni ukuvuze ngo ntabwo nzi
Oya sha, rekera aho ngaho aho utanzi ni hese ngo Re- re- ngutere.
rekera aho aho utanzi ni hese wahe urikunda uri- urikunda birenze urugero rwose niko ubwo wumvaga ko umwana wanjye a- a- agomba ku- ku- ku- kugaragira uwo atitaye ku ku cyamuteza imbere ngo icyamuteza imbere asikiwe icyamuteza imbere se uwo wumvishe mugaga yateje imbere ni inde Eh, u- uramuvuga ibindi uramuvuga ibindi mbaye Eh, ariko uzi ko ari we wa mbere mu kwirengagiza maniho nirengagiza iki aka kanya wiyibagije ko nawe ubwawe ujya kugura moto yawe amafaranga mwaguze wa murima wamuhuguje ntuzi ko yakubanye make akakongereraho
utiki kajya utiki uti utike se utike nawe utangiye kuvuga ko nahuguje umurima mugaga koko oya niba, niba mbesha ntera ibuye Eh.
Oya, ntera ibuye hari undi ubizi kundusha se niko ahubwo ikintu iki nambabaza gusa ikibazo ni ukuntu nagufashije muri uriya mugambi mubisha nk'aho uzawunyatiramo byibura n'igihembwe ki- ki- kihinga kimwe ariko urumva urumva igitera imbwa kirungurira koko eh? shaka gi mani byihorere ndakubonye ntumbonye eh?
ahubwo ahubwo ngenda kubonye ntumbonye maze kuko maze kabiri ntakugurira inzoga none utangiye kum- kumfata nk'ikimbwe haze Eh?
ufata nk'ikembwe hasi undeba nk'ikimbwe haze shaka gi Ari- ariko shamba niho ubundi njyewe nigeze nigeze ngusaba kunsengerera okay nta kibazo kagi Nta nta kibazo.
kibazo bucya bwitwa ejo uzagaruka ndakuzi inyota yawe ariko urinda unega iminsi u- u- u- ko ukiri muto ubundi wakwizemo tuko ari yawe ukajya uyitwarira
ivugire shaka gi ivugire evagira se nivugire bike
mabo karamera ubu rero aho undeba ubu nanze kugutelefona kuko ibintu nari numvise ntabwo byari byo kuvugirwa kuri telefoni rwose ngo bimeze bite se kandi wahora ni iki mabo ubwo uzi ko kankindi yaje ambwira ngo yumvise amagambo ngo avuga ko ngo ngewe nawe ngo tugiye guhekesha ngo manihura inyonjoma urabeshya Ah, rwose aka kanya nibwo kimara kubimbwira mbeshya se ngo bimarire iki ko numva bidukomereye ngenda kubwiye ngo nabyumvise numva ndikanze ariko nyine mu mutima Mm.
ndavuga ntiyaba wari uzi ko iyo nyonje ari wowe ugiye kuyiheka ntabyo azi arimo ararindagira gusa none se ubwo turacyabikoze mukama none urumva tutamenyekanye Mm.
uwo byabaho wese urumva atari twe byaharirwa
none se ubwo twabireka burundu burundu koko karwe none se ubwo urumva byagenda bite nawe ra njye nanahoze ntekereza Eh, ngo aho kuroga umuntu w'abandi ahubwo washakisha utwatsi umuntu yavugutira mugaga akagarura agatima mu nda. Ni ukuri ubwo urashaka kuvuga inzaratsi mabo pe. Mm. yego nyine ubwo se inzara turireba ukabona uzirusha kankindi ma tekereza ariko ugize utyo ukavugutira umugabo wawe mugaga kankindi nawe akagira atya nawe akavuguta maze si ukujya mu irushanwa ry'ibyatsi ye mukazibona mwese mumubuze Hi? bikaba nka bya bindi bya wundi ngo tura tugabane n'ibyanga bimeneke aho urabizi mukama Mm.
aho kumubura twese namumuharira reka ye Ni ukuri da.
umuharira se kabuki yamubuza ariwe kandi akamubura wenyine none se ubwo byagenda bite kuko mukama wowe kubyumva ariko ye none se mabo karame ko wumva nyine iby'inyonjo byamenyekanye ko tugize n'amahirwe tukabimenya hakiri kare Mm.
kuki tutamutwitisha urushwima Hi, ko narwo atari agati koroshye kwikorera eh eh eh eh mukama uratangara ibyo iki?
bintu ko birimo ubugome buhanitse ko uranyumvira waretse manja tukabivamo burundu hanyuma se nawe azabivamo ibyo bintu rwose ni ibyo gushimisha rusofero gusa nta kindi byatugezaho mukama ntacyo
nari ngatangaye icyiza cyava kwa kagina ese ko witotomba maniwe ndeka sha ndeka senza ndeka rwose ndeka ndeka ndeka
wiriwe ariko wiriwe ko mbona umujinya ukugera mu mihogo se byagenze bite ndeka senza ndeka rwose ahubwo nyibwirira nyibwirira
mubwira iki se maniwe niko senza ndakumva ko numvishe ibintu by'ingurube ubisobanukiwe Eh, wareta tukifatanyiriza mu mushinga wo kuzorora ko kagena amaze maze kumwiga rwose nkasanga tutazashobokana eh?
bite se kandi mwashwanye se mutaranatangira ndeka senzandika rwose Eh, n'umushinga w'inkoko twatangiranye eh, biragoye ko wazatera imbere rwose mba nkuroga kubera iki se nonese nawe umuntu ushaka ko turya gusa tukarya tukarya n'igishoro Ah, ubwo se mwazatera imbere mute koko Eh, si uko se nyine aho kongera umushinga ahubwo murawugabanya si uko se nyine ntabwo mwatera imbere mukoze mu niyo mpamvu rero nifuza ko twakwifatanyiriza akagena akagenda akagenda ukifatanya nanjye se rwose ah maniho ndakumva njye cyo nifuza rwose njye nifuza kubikora nk'umushinga wunguka apana bimwe byanyu by'utugurube tungahe akabazo kavuka mukagurisha nka bimwe bivuga ngo ngo ikintu ufite itungo rikakugoboka si ibyo nanjye se nyine napacapaca muri uriya mushinga nanjye nibyo nanjye byo gufatanyira akagena Eh, rwose nanjye icyifuzo cyanjye reka nkubwize ukuri ndakumva ni ugukora umushinga nyawo umushinga muzima umushinga w'abagabo maze nafashe icyemezo cyo kugurisha ya moto yanjye reka Hey, kugira ngo nkundemo n'iyishoro maritini bayimwambuye nayimwambuye da Mm, numvaga ashaka nyine kuyigurisha ngo niyororere ingurube ariko maniho ndakumva uzi ko ibyo bintu ari bizima di ni bizima ariko si uretse kagina wananiye none se ubundi ndakumva uretse kubakira ingurube yego no kuzigura ubwazo ehe ikindi kintu cyaba gisigaye gihenze ni igiki cyatuma tudatangira umushinga vuba Eh, ubwo icyaba gisigaye ni ukuzitunga kugira ngo zigere aho zitanga umusaruro wa mbere
harya ni ibyo gusa none wari uzi ko twazajya tuzishumura ku gasozi se nka zimwe za kera eh, zatorongeraga zikajya gutoragura imyanda
Oya, oya, wa mugani oya, Cya, oya.
ubwo ntabwo bwaba ari ubworozi bwa kijyambere twaba dukora
ariko mawe oya ubu koko urabona ari igihe cyo kwisubiraho Hmm.
kandi nta nubwo byagusaba amafaranga menshi nyamara iyi uriya mugabo w'umupfumu twamubwira yuko duka- nako twanamusobanurira uko byagenze akatugabanyiriza mukama ndahumva njye ndumva umutima wanjye umbwira ko ari icyaha gikomeye niba ari icyaha rero twe twamaze kugikora kera gute se ahubwo igikwiye Mm.
njye ndabona ari ukubikora vuba vuba hanyuma ukabona n'umwanya wo kubyicuza niba wumva aribwo umutima wawe uzatuza rwose njye umutima umwe urambwira ngo tubireke undi ukanyibutsa ubugome kankenda nkorera none ariko mukama Hmm.
ubwo uzi ko mugaga agiye kugurira maritini moto eh, mana Ha.
ihoraho Eh, Awe.
ubwo se wako ibyo bintu yabitinyuka Mhm. yarabinyibwiriye ngize ngo ndavuga arankabukira ngo sinkavuge kankindi Aha, none rero ukaba ujijinganya kwihanira kankindi wumva aho akugeze kankindi rwose naramurakariye ikibazo ni ukuntu tuzasubira kuri uriya mugabo gusa nta bindi ikibazo si icyo gusubiraho ahubwo ni uko wowe uri umunyabwoba mu bintu bidasobanutse wowe uzicecekere amagambo yose ninjye uzayavuga Mm.
ufite ikihe kibazo noneho rero mukamana Ndakumva.
n'ibi bintu tugomba kubikora Tugomba kubikora nyine.
nibikorwe vuba bive mu nzira Yee.
kuko birantwara imbaraga nyinshi mbitekerezaho rwose ahubwo Mm.
ubwo rero ubwo turumvikanye twumvikanye ko iby'inyonjo hari ukubivunjamo urushwima sibyo yego ariko imana izambabarire ahubwo izaguhembereye neza uzaba ukoze uwo bayo Reka- erega buriya iki ni igikorwa cy'urukundo maye Eh.
Hmm. none se ugize ngo nibikunda neza Mm.
ari kankindi ari na mugaga Mm.
ntibizatuma bava mu ngeso mbi z'ubusambanyi bityo ukabubagoboteye ku ngoyi ya sekibi Ngizere ni byizera utyo rwose Mm.
niko biri kandi Ko bimeze.
mbese wowe wumve ko uriho ubafasha kuva mu byaha urakoze
naho rero ubundi ingurube ndakumva Eh, zikunda zikunda ibisigazwa byo mu gikoni Hey, ibyo ni ibisanzwe ndabizi burya ariko hari n'ubwatsi bunyuranye zirya ubwatsi simbona se zirya n'imitumba imitumba y'insina cyangwa n'amakoma yazo na cyane rwose Eh, ibyo ndabizi.
Eh, ariko kubera ko igifu cy'ingurube kidakomera nk'icyinka cyangwa icyene burya ntabwo gikomera oya imitumba no- n'amakoma rero by'insina birazikomerera yego Eh, bisaba ko zivangirwa n'ibindi byatsi biri mu bwoko bw'ibinyampeke nk'ibigorigori za tiribusakumu yego za siteriya apu izo eh, ndabizi za penesitumu uzizi ndabizi Eh, ariko rero bik- bikazihabwa bikiri bitoto Eh, bitarakomera Eh, nabyumvishije ha- hari n'ubundi bwatsi rero buri mu bwoko bw'ibinyamisogwe ibinyamisogwe Eh, Eh.
hari nka mukuna mukunda ndayizi nayo desimodiyumu yego akariyandara ndayizi hari n'ibindi byinshi bifite inyubakamubiri ituma ingurube zikura neza kandi vuba ariko urazisenza ndakumva ibyo ariko twajya tubibona rwose kubibona ntabwo bigoranye ntabwo ari ibyo gusa hari n'ibindi se He, ah, po, po, po, po. maze hari n'ibisigazwa byo mu nganda zitunganya ibikomoka ku buhinzi nk'ubw'ibigori cyangwa umuceri reka da He, ariko ubwo nabyo bi- bikoreshwa buke buke kubera ko nabyo bikomera nabyo birazikomerera mbese He, ubwo ngo- birazikomerera nabyo yego hari n'ibindi rero bisigazwa byo mu nganda zitunganya inzoga ngo ngiki ni ukuri reka senza ibisekazi
cyane noneho ugiye kundagira ko ubwo wari ngo uzi ma- inzoga inzoga ku ngurube wari uzi maniho Eh.
byo bikaba bizwiho rero kuba bikungahaye ku ntungamubiri za poroteyine
ariko senza ndakumva ibyo byose ndumva bitaba ari ikibazo kubibona rwose He.
dukora umushinga ubwo ariko haba n'ibiryo bifite intungamubiri zuzuye kandi yego rwose Mm.
ibyo biryo bigizwe n'ibinyampeke nk'ibigori n'umuceri aha birimo ibinyamisogwe nk'amasaka na soya yego ibishyimbo cyangwa n'amashaza yego bikabamo kandi n'ibinyabijumba nk'ibijumba ibirayi imyumbati n'ibindi Hi, ubwo urumva bidakungahaye niko senza ndakumva ko numva zishaka kurya kurusha umuntu none eh eh eh eh.
ubwo kandi nari narakubwira ko noneho muri ibyo biryo haba harimo noneho nk'ifu y'inyama Eh, inyama iy'amaraso Eh, nzajya.
iy'amagufa Mm, ubwira iki haba harimo n'iy'amafi n'ibindi n'ibindi yego ha ni gute ingurube itabyubanga ubwo umusaruro yewe reka nkubwize ukuri ndakumva reka zikure ziba zaremba nkuroka reka nkubwize ukuri maniho mbwira rwose woroye ingurube ukazorora utyo nta gihombo na gito wagira humura nta bwoba ahubwo mbwira ndakumva dutangire umushinga ryari mva mani urara ubu se tu- turatangira umushinga utarabona umukiriya wa moto yawe reka da Eh.
muto se ko ari ibiryo bihiye Eh.
yabura umukiriya ite aha nga- nga- nga, aho ugenda uyigurisha maze uzambwira ejo mu gitondo ahubwo
mva rero matabaro ndakumva
ubushize nyine twakubwiye ko hari umuntu twifuzaga ko yaheka inyonsho hanyuma rero mubyeyi ubidufashamo inyonjo yarameze oya ntabwo yameze kuko nyine tutayimuteye ahubwo twagira ngo uyituvunjiremo urushwima ororororororo niko
ko mutangaye se mubyeyi
urushwima Hi.
kubanza wamuhanye ubanze yabababaje cyane di Mm, mubyeyi byihorere nitwe tubizi rwose mataba rwose ubu tureba aha twaragowe none Mm.
urushwima ni rwo mushaka se cyane rwose Mm.
ko rwica se kandi mukaba mwarambwiye ko mudashaka kwapfa Hi.
oya we oya oya rwose niba rwica reka tubyihorere Mm, mm, no- no- none se mataba buriya ni- nta kuntu wabigenza kuko mubyeyi ukaturebera ku buryo rutamwica
keretse dushyizemo umuti muke rero Hi.
hanyuma mukazajya muza kongeresha mu ndi Yego. ibyo se hari ikibazo mubyeyi aho kugira ngo tubireke burundu kandi twebwe nyine urumva ikibazo twaba dufite ntabwo cyaba gikemutse ntaba n'ibyo ahubwo kuko ibyo ni byo byiza kuko tubonye bigeze aho yikosora twarekera aho kongereshamo umuti yego Hi, rwose niba byashoboka mubyeyi ahubwo se amafaranga ubwo ni gute amafaranga Mm, ni ukubibara bundi bushyashya ubundi bushyashya
kuko buriya muti nabahaye mbere ntabwo umuwugaruye wakongera gukora ntacyo nawumaza rero none se twazawukoresha iki ko ibi turimo dukora bigomba kuba ibya mbere n'ibya nyuma mu- muganga rwose ngo nyine icyo cyaba ari igihombo cyanyu ngo nyine kigomba kubarwa ku mufuka wanyu
ariko ariko rero buriya mwatugabanyiriza kuko urumva nyine natwe twaba tuhahombe ibyo ibyo twabireba twese Mm, murakoze ahubwo none se ubwo twazagaruka kureba ryari mubyeyi kureba rero Mm.
mwirenze iminsi ye I- iminsi ibiri hanyuma tuzagaruke Mm,
yego murakoze mubyeyi Mm, ngaho rero musigare amahoro eh, namwe mugenda yandi Eh, mugende rwose mugende neza Mm.
ayiwe ubu bugome mukamana akomeza gucengezamo karwera buzagarukira he ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagiri akadomo govu akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri